radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karungi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda diane shima rwigara aravuga ko u rwanda yifuza kuyobora aramutse atsinze amatora ari u rwanda buri muturage abona ibyo akeneye by'ibanze u rwanda abantu batarwana n'imibereho u rwanda abantu babona iby'ibanze u rwanda abantu bafite umutekano uh, w'imibereho umutekano w'igifu umutekano w'imiturire umutekano w'iby'ibanze diane shima rwigara uziyamamaza nk'uwigenga mu burundi mu murwa mukuru wa politiki gitega haravugwa ibura ry'amazi muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta iravuga ko abantu mirongo itatu na batanu aribo bahitanywe n'ibisasu byarashwe ku nkambi y'abavanywe mu byabo n'intambara mu nkengero z'umujyi wa Goma mu cyumweru gishize ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankushi abasivili umunani bahitanywe n'igitero cyabereye ku kigo nderabuzima mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru yaturutseyo ejo kuwa kane yamaganiraga icyo gitero ku barwanyi ba ADF bakorana n'umutwe wa leta ya Kisilamu uwo mutwe wari uturutse mu ntara ya Ituri wageze Mantumbi kuwa gatatu umuyobozi wa sosiyete sivile mu ntara ya Beni Omar Karisia niwe wabibwiye abanyamakuru ko kuri icyo kigo nderabuzima abantu umunani bapfuye kandi ko hari abarwayi n'ababuriwe irengero shefu Ibeni Leone Siviwe yakoze urutonde rw'abantu icumi bapfuye barimo umuforomokazi yanegetse ubwo bwicanyi ku barwanyi ba ADF uwo muyobozi yavuze ko ingabo za Uganda zari mu birindiro hafi cyane mu mwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe uganda na kongo batangiye operasiyo ya gisirikare hamwe kugeza ubu itari yabasha kurwanya umutwe wa adf ku ikubitiro umutwe wa adf wari wiganjemo abarwanyi b'abayisilamu b'abanyauganda waje gushinga ibirindiro mu burasirazuba bwa kongo aho umaze imyaka irenga mirongo itatu wishe abasivili ibihumbi n'ibihumbi urukiko muri uganda kuri uyu wa kane rwanzuye ko urubanza rwa thomas koyero wahoze ari umuyobozi wa lord resistance army ruzasomwa ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa karindwi Shira Wamboga ushinzwe itangazamakuru mu rukiko yabibwiye ibiro ntaramakuru AFP ejo kuwa kane Koyero ashinzwe ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu aburanishwa n'ishami ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICD ku rukiko rukuru mu majyaruguru ya Gulu mu kibonwa nk'urubanza rwa mbere ku byaha by'urugomo muri Uganda Koyero ashinjwa ibyaha mirongo irindwi n'umunani kandi yarezwe kwica urw'agashinyaguro abasivili mu bushyamirane bw'imyaka makumyabiri mu majyaruguru ya Uganda bikekwa ko Koyero ari mu myaka ya za mirongo itanu y'amavuko yahakanye ibyaha byose aregwa koyero nari mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru ba LRA bamwe bashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha nka Joseph Kony uyu mutwe washinzwe muri Uganda muri za mirongo inani ugamije gushyiraho ingoma igendera ku mategeko icumi koyero yinjiye muri uwo mutwe w'abarwanyi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi atabwa muri yombi mu kwezi kwa gatatu bibiri n'icyenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ingabo z'akarere zahigaga abarwanyi ba LRA bari barahahungiye bavuye muri Uganda imyaka ibiri imbere yaho mu gihe umubare w'abahitanywe n'imyuzure muri Kenya uri hafi kugera ku bantu magana abiri mirongo ine kandi abagera mu bihumbi magana abiri mirongo itatu na batanu bakaba barataye ibyabo abanyakenya barimo kunamira ababo batakaje ubuzima baranagerageza kongera kwiyubaka nyuma y'icyumweru cy'imvura nyinshi cyane yateje imyuzure yatwaye ubuzima bw'abantu igateza n'inkangu ntibirarangira ariko kubera ko hitezwe indi mvura kuzageza mu kwezi kwa gatandatu muri iki cyumweru perezida wa Kenya William Ruto yasuye akarere ka Matare avuga ko hazakoreshwa miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari mu kongera kubaka amashuri yakozweho n'imyuzure mbere y'ukongera gufungurwa perezida ruto yanavuze ko ubuyobozi bwe buteganya guha impozamarira abahuye n'imyuzure ku gihe cy'amezi atatu yasobanuye ko ingo zose zigeze ku bihumbi mirongo ine z'abateshejwe ibyabo n'imyuzure i Nairobi guverinoma izabaha amadolari mirongo irindwi n'atanu kugira ngo babashe gushaka aho baba mu gihe bategereje ko guverinoma ibabonera igisubizo ku ishuri ribanza rya Natale North Primary School hashize ibyumweru bibiri hacumbitse abantu amagana bakuwe mu byabo n'imyuzure Israeli ejo yarashe mu burasirazuba bwa Rafa mu gihe ibiganiro byo guhagarika imirwano byarangiye nta kibashije kumvikanwaho amatanki ya Israeli n'indege z'intambara byateye amabombe mu bice bya Rafa kuri uyu wa kane byavuzwe n'abaturage b'abanyepalestina nyuma y'uko perezida Joe Biden yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zahagarika intwaro zahaga Israeli igihe ingabo zayo zavogera bikomeye umujyi wa Rafa umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa israeli yavuze ko icyiciro cy'ibiganiro by'imbonankubone i kayiro byari bigamije guhagarika intambara byarangiye kandi ko israeli ishobora gukomezanya n'ibikorwa byayo irafa no mu bindi bice by'intara ya gaza uko byari biteganijwe israeli yagejeje ku bahuza ibyo idashira amakenga ku bijyanye n'ibyo hamas yifuza ko byashyirwa mu masezerano kugira ngo abagizwe ingwate barekurwe uwo muyobozi yongeyeho ko intumwa za israeli zarimo gusubira mu murwa mukuru wa misiri mu ntara ya Gaza imitwe y'abarwanyi b'abanyepalestina Hamas na Jihad Islamic yavuze ko abarwanyi bayo barashe za rokete zirwanya amatanki na za morutiye ku matanki ya Israeli yararundiye mu burasirazuba mu nkengero z'uwo mujyi hari intambwe ibiganiro byo guhagarika imirwano mu murwa mukuru wa Misiri byateye ariko nta masezerano yagezweho nk'uko abashinzwe umutekano babiri ba Misiri babivuze intumwa za Hamas ejo zavuye mu mishyikirano zijya i Doha kubaza uko ibintu bigiye kugenda zamagana Israeli ku kuba nta masezerano yari yagerwaho kugeza ubu Israeli yavuze ko nta kibazo ifite cyo gutanga agahenge ariko yanze ibijyanye no guhagarika intambara mu gihe yumvikanishije ko izasenya Hamas
urakoze jeni mukankusi mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya mbere kayumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shoro tweze kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewo akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewo radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi diane shima rwigara aravuga ko u rwanda yifuza kuyobora aramutse atsinze amatora ari u rwanda buri muturage abona ibyo akeneye by'ibanze diane shima rwigara yatangaje kuri uyu wa gatatu ko azahatanira nk'umukandida wigenga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi navuganye nawe atangira ambwira icyatumye afata icyemezo cyo gutangaza ko aziyamamaza nafashe icyemezo cyo kwiyamamaza kuko numvaga bindimo ubushake nari mfite muri bibiri na cumi na karindwi ubwo nageragezaga ariko ntibigende nk'uko nabyifuzaga ubwo bushake nicyo cyifuzo nari mfite ntaho byagiye kandi burya ngo ikikurimo ntaho wagihungira ikikurimo burya uracyumvira ukacyubaha ukagishyira mu bikorwa igihe kigeze Ah, iyo utabikoze nta mahoro ugira rero nafashe icyo cyemezo cyo kongera kwiyamamaza uyu mwaka kuko numva ah, bikenewe none rero mbwira u rwanda wifuza kuyobora uramutse utsinze amatora ni u rwanda rumeze rute u rwanda nifuza kuyobora ni u rwanda abantu babayeho neza babona ibyangombwa ifunguro rihagije aho kuba aho gutura bashobora kurihira abana amashuri nta guhangayika kwinshi Ah, u rwanda abantu batarwana n'imibereho u rwanda abantu babona iby'ibanze u rwanda abantu bafite umutekano ah, w'imibereho umutekano w'igifu umutekano w'imiturire umutekano w'iby'ibanze Ah, umutekano tuba dufite mu gihugu cyacu urahari mu buryo bw'uko igihugu kirinzwe bone no gushimira inzego z'umutekano ziturinda amanywa n'ijoro aho usanga imvura igwa tukajya kugama bo bagakomeza bakanyagirwa urwo ni urugero ruto cyane muri ubwo buryo bw'igihugu ukuntu kirinzwe umutekano urahari uhagije ariko ah, iyo bigeze ku mutekano w'imibereho nk'uko nabivuze haracyari urugendo none rero ushatse kwiyamamaza ku nshuro ya kabiri ufite icyizere kihe ko nta nkomyi muzahurira muri iyo nzira Ah, ku giti cyanjye nzakora ibyo nsabwa n'ubuyobozi ah, na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC nzakora mvuge ibyemeranye n'umutimanama wanjye Ah, ibisigaye sinjye ubigenga nta bubasha mbifiteho Diane Shima eh, Rwigara umunyapolitiki watangaje ko aziyamamariza eh, nk'uwigenga umwanya mukuru w'igihugu mu matora ataha mu Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika murakoze namwe
muri repubulika ya demokarasi ya kongo leta iravuga ko abantu mirongo itatu na batanu aribo bahitanwe n'ibisasu byarashwe ku nkambi y'abavanywe mu byabo mu nkengero z'umujyi wa goma mu cyumweru gishize intumwa za leta zirimo abaminisitiri basuye iyo nkambi bizeza abayirimo kuzabaha imfashanyo inkuru irambuye ari darius asanka mu mujyi wa Goma izi ntumwa za guverinoma harimo abaminisitiri babiri Albert Fabrice Kwela w'uburenganzira bwa muntu na Modeste Mutinga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage zakoranye inama na guverineri w'intara General Major Peter Kirimwami Nkuba mu byo bavuze bibanzeho bagarutse ku gitero cya bombe cyagabwe mu nkambi ya Mugunga kigahitana abantu cumi na bane mu cyumweru gishize avugana n'abanyamakuru hano i Goma Minisitiri Modeste Mutinga yasobanuye ko umubare w'ikubitiro wari watangajwe wagiye uhinduka aba banzi bongeye kwica nanone guverineri amaze kutumenyesha ko umubare w'abapfuye ntabwo ukiri ku bantu cumi na bane gusa ni abantu mirongo itatu na batanu bamaze gupfa n'abandi mirongo itatu na barindwi gukomereka twafashe umwanzuro ku wa gatandatu gutaha turindiriye yuko abandi bayobozi badusanga hano i Goma kuri uyu munsi wa mbere w'uru ruzinduko ruzamara iminsi itatu aba baminisitiri n'abandi babaherekeje bavanye Kinshasa babanje kujya gusura abakomeretse cyane bari mu bitaro bya Sebeka Ndosho n'abandi bari mu bitaro binini by'umujyi wa Goma nyuma yaho minisitiri w'uburenganzira bwa muntu Albert Fabrice Puela yamaganye iki gitero ashinja umutwe wa M23 Albert Fabrice Puela yabivuze ati turababajwe cyane no guceceka k'umuryango w'abibumbye mu gihe haba igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu kikica abandi uyu muryango ntacyo ubivugaho ariko iyo ufite ikibazo ku byerekeye amabuye y'agaciro muri kongo uratera induru hose amaraso y'abanyekongo ni kimwe n'ay'abanyekireni ibi bintu ntabwo twabyemera imiryango y'abibasiwe n'ubu bwicanyi yabwiye ijwi ry'amerika ko kubasura bidahagije kuko atari ubwa mbere guverinoma yohereza aba baminisitiri no kubasura ariko nta cyahindutse muri ibi byose Astrid Mubanzi na Roger Karori twabasanze bari gucunga abavandimwe babo mu bitaro byasuwe igoma kuva barimo ntibigeze babona imfashanyo iyo ariyo yose kandi nta kindi basaba kuri guverinoma usibye ikintu kimwe twahuye n'ikibazo ikibazo cyo kuba tutari iwacu icyo ni ikibazo cya mbere n'ikibazo cyo kuba turi mu ngambi nta kazi dufite nta byo kurya dufite abafaziri ni ukuza ibyo abategetsi badusezeranyaga ni byinshi ariko ibyinshi ndacu nanone nguyu munsi kumbunzi zimaze nk'iminsi zitarya n'ubwo ubugwayi ari bwinshi ariko icyo nasaba cyane n'imana ikabidufashirizamo ni ugutaha tukaja iwacu intumwa za guverinoma zatangaje ko hari abandi baminisitiri bazaba i Kinshasa baje kwitabira umuhango wo gushingura abaguye mu gitero cyo ku nkambi ya Mugunga uzaba kuwa gatandatu tariki cumi n'imwe z'uku kwezi aba baminisitiri bamenyesheje ko guverinoma yafashe umwanzuro wo kuzafasha imfubyi zasigaye no kwishyura amashuri yazo kugeza imyaka icumi n'umunani Ali Asanka Darius Ijwi ry'Amerika Igoma
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote lavoa de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo icyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu burundi mu murwa mukuru mukuru wa politiki igitega haravugwa ibura ry'amazi abayabona ntibagera kuri mirongo itanu ku ijana by'abahatuye inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatunga imana abo bakumugwa mukuru wa politiki igitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho dusengimana irene ni umukenyezi afite imyaka mirongo itatu akaba muri quartier magarama avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera amazi aratugora cyane nyine kenshi turashobora no kumara indwi tudafite amazi rero iyo tuyakeneye turajya mu myonga rero usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugire hakurya buri urayakoresha amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene araga ibibazo y'ishirahamwe rigidezo ritanze amazi ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri patiri simoni nzigira barya arongoye ishuri ryitiriwe mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi muri regidezo bikagwa muri ya misi y'uko nabo badatanga amazi ngaha muri karitiye iwacu tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yepfo mu mibande bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza buramatari w'intara ya gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye aho abayaronka bari munsi ya mirongo itanu ku ijana nk'uko abivuga venamani irambona yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko icyo gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa agashima ariko ko hari ibikorwa byabaye birakogwa kugira na makahari aboneke byaragaragaye yuko ngaha igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nape freatike bayakuramo babanje kwimba bagakoresha amapompo niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha be n'ayandi ava ku misozi na cyane cyane cyane kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu bo muri kino gisagara by'ukuri urabona ko bidakunda no mu ishyirahamwe regidezo ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza claude manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe igitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umuturamo icyo kibazo leta y'u burundi ifashijwe na leta y'ubufaransa mu bisanzwe turabye amazi ari ngaha mu gisagara cya gitega novuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi ruvubu tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu cy'ubufaransa n'ubu baracyariko barakora ubu rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cya gitega mu myaka itari mike no mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura giharugwamwo abantu bababa ibihumbi amajana icenda amazi atangwa n'ishyirahamwe hajidezo naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya mirongo itanu ku ijana nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga ababa cane cane mu makaritiye yo mu buraruko no mu manuko bw'ico gisagara bakavuga ko amazi atangwa na hajidezo baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndani twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara n'inga yose atamazi aje tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye kuri ngaha amazi turayabuze cane turakenye amazi n'amabombo ahari hariho iryo mu kazima bararyugaye kenshi tuvoma mu gerere ruriya ruzi rutemba ko hariya bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'uburundi ifata minenegwa igisata c'amazi kandi amazi ariyo buzima agatongwa saro umwe mugambwe senel agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cuzuyemwo amasoko y'amazi menshi ndatanze akarorero niwo munsi wa gatanu i dar es salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga mirongo umunani mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni ibirometero bingahe kuva ngaha gushika ahahigi mutambu ni ibirometero bingahe twosaba cane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose naho mu buyobozi bwa regidezo badashima kugira ico bashikirije ku co bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro uwo nawo wari uwo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga ibihumbi mirongo ine ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni magana atanu amafaranga y'amarundi umugambi mugufi eh, leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kurwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko abava mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura n'abashinzwe uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu ishyirahamwe hajidezo gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori mu kiganiro cy'abari n'abategarugori mu rwanda abagore bakorera itangazamakuru kuri murandasi baravuga ko babangamiwe n'amagambo abaca intege yandikwa nyuma yo kureba no kumva inkuru baba batangaje bemeza ko ayo magambo asebanya atuma hari bamwe mu bagore bahitamo guhagarika akazi k'itangazamakuru inkuru ya somita kaboyi tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka isi izirikana umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru ni umunsi abanyamakuru bahura bakaganira ku iterambere ryabo ku bibabangamira bituma batagira aho bifuza kuri iyi nshuro ijwi rya amerika ryaganiriye n'abagore bari mu mwuga w'itangazamakuru bamwe bawumazemo imyaka igera kuri cumi n'itanu abandi bamaze igera ku icumi abo nibo bagitangira uwo mwuga bafata nk'icyitegererezo icyo abo bagore bahurizaho ni uko muri iyi myaka ya vuba bemeza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwateye imbere bamwe bagereranije n'uko batangiye umwuga bimeze uyu ni mukazayire makire amaze imyaka icyenda mu itangazamakuru akorera ikinyamakuru bumwe gikorera kuri murandasi ubwisanzure abagore turabubona neza hari intambwe yatewe ariko n'imbogamizi zigihari ko byari bimeze mu myaka itambutse siko bikimeze sosiyete igenda itumenyera yumva ko abagore b'abanyamakuru duhari ko dukora ah, atari uburara bumvaga rero ari nk'ubushizi bw'isoni kavuga turi yarananiranye uriya nishizi ni igishegabo yego ariko ubu ngubu ah, bigenda byoroha dufite abantu ukabona aragaraduwete nzamubaza ngo urangije kwiga ati itangazamakuru nibura abantu bakagenda bumva mu mitwe yabo ko ari umwuga ukorwa n'abagabo n'abagore madamu murerwa emma maria ukorera ikinyamakuru cyo kuri murandasi riba news avuga ko amaze imyaka isaga icumi muri aka kazi nawe yumvikanisha ko uko imyaka igenda ishira umugore agenda yoroherwa n'uyu mwuga gusa ngo haracyarimo imbogamizi nkanjye ubwanjye ndisanzuye pe imbogamizi njya mbona nubwo mvuze ngo ndisanzuye hari inzego zitaraha agaciro ririya tegeko ryo gutanga amakuru bakayakwima cyangwa se bakakunaniza ntabwo nk'urugero nko ku nkuru za politiki hari umupolitike runaka nigeze kujya gushakaho amakuru mubaza ibibazo kimwe bibiri bitatu arangije ngo e umunyamakuru w'umugore ubaza gutyo mugenzi wabo utashatse gutangaza amazina ye we yemeza ko kugeza ubu hari inkuru abagore batinya gukora bitewe n'imiterere yabo cyane cyane ku bagore twaritinyaga bakoreza nko gukora zimwe mu nkuru ukumva ko zigenewe abagabo hari nk'inkuru babaga bumva umugore ata- atashobora nk'izi nkoramo njye nkora nko mu bidukikije ariko ugatinya nko kugenda mu mashyamba gutambuka nyine gutera n'iki nubwo abagore bakora mu itangazamakuru bavuga ko uyu mwuga ugenda woroha bagereranije n'uko byari bimeze mu myaka ishize ariko nanone bemeza ko gukora itangazamakuru kuri murandasi bitaboroheye nk'abagore iyo uri kuri izo mbuga nkoranyambaga reka mvuge nko kuri youtube akenshi hari igihe abantu benshi aza ari kukureba nk'umugore aho kugira ngo aze yumva content uzanye icyo uri kuvuga ahubwo akaza kureba inzara ufite akaza kureba ah, makeup makiyaje wisize ibintu usutse ugasanga ashobora kuza akakubwira icyo agomba kuvuga ni wowe ari kuvugaho kandi ntabwo wari uje kwigurisha ubundi si wowe wari uje kwiyerekana ni imbogamizi ikomeye sinzi uko nayikubwira ku buryo nkanjye ubwanjye ni inyakamera nsigaye ni inyakamera ni- mbese nkora ibishoboka naho nari bugaragare nkashyira indi foto cyangwa ikindi kintu kubera gutinya komenti nzahura nazo biradukomeretsa hari n'aho usanga ahise yinjira noneho no muri famiye yawe aba bagore bari mu itangazamakuru bemeza ko izi mbogamizi zo gutinya kuvugwa zituma rimwe na rimwe hari abahitamo kuva mu mwuga bakajya gushaka ikindi bakora ibi bikagira ingaruka ku buke bw'abagore bari mu itangazamakuru mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu rusaba abahohoterwa kuri murandasi gutanga ikirego bagakurikirana ababahohoteye uru rwego ruvuga ko mu rwanda itegeko rihana n'abakorewe ihohoterwa rihari ko rigomba kwifashishwa itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ingingo yaryo ya mirongo itatu n'icyenda ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatanga amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere aba akoze icyaha umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wabaye mu gihe raporo y'umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru reporter sans frontiere yashyize u rwanda ku mwanya wa nyuma mu karere k'ibiyaga bigari iyi raporo y'uyu muryango wo mu bufaransa yasohotse ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umunsi ngarukamwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho n'umuryango w'abibumbye ishyira u rwanda ku mwanya w'ijana na mirongo ine na kane mu bihugu ijana na mirongo inani byakorewemo ubushakashatsi raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageza gutangaza amakuru aboneka nk'agiriye ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa youtube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye umuryango wa poroteri san frontier uvuga ko nyuma y'aho perezida w'u rwanda paul kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali uburyo bwo gutwitira undi bushobora kwifashishwa ku mpamvu zitari iz'ubucuruzi hagamijwe gufasha undi muntu utabyishoboreye ni uburyo bwemewe mu bihugu byinshi ku isi ariko bushyirwaho amategeko akomeye ariko siko bimeze mu bihugu bimwe by'afurika inkuru ya colin sadede i mombasa muri kenya muragezwaho na claire mbabazi gutwitira undi ni uburyo umugore atwita akanabyara umwana amubyarira abandi bantu bashakanye cyangwa se umuntu ku giti cye abagore batwitira abandi baterwa inda binyuze mu ikoranabuhanga ryo guterwa igi ryahujwe n'intangangabo nubwo iba akenshi bikunze kugirwa ibanga imibare iva mu bushakashatsi igaragaza ko uburyo bwo gutwitira undi hakoreshejwe intanga y'umugore uzatwita bugera ku ntego yo kubona umwana ku kigero cya mirongo itandatu ku ijana
ntekereza ko ugukererwa kwabyo guhari bitewe n'uko hari abantu benshi bagira ingorane zo kubasha gutwita byaba biturutse ku ndwara runaka cyangwa se ibindi bibazo biri muri nyababyeyi impamvu iyo ari yo yose igihari ni uko uko gukererwa kuriho kandi abantu babyifuza ikibabaje ni uko abenshi muri bo ahari bashaka kubikora bagamije inyungu y'amafaranga kenya ni kimwe mu bihugu byinshi bya afurika bidafite amategeko asobanutse agenga ubu buryo bwo gutwitira undi muganga kikwayi avuga ko nta tegeko ririho ryerekeranye n'iki gikorwa cy'ikoranabuhanga mu bijyanye n'imyororokere n'iyo hashyirwaho amategeko asobanutse benshi mu bakenera kugerageza ubu buryo bwo gutwikira undi bakomeza guhura n'ingorane nyinshi
impamvu ya mbere ni uko ikiguzi gisa nk'aho gihenze ukisanga rero kubona amikoro yo kubikora bigoye bigatuma ubireka iya kabiri ni ugutinya ihezwa abantu ntibashaka ko bimenyekana ko bakoresheje ubu buryo bwo gutwitirwa kubera iyo mpamvu iya gatatu ni ukutamenya ko ibyo bihari si abantu benshi basobanukiwe ko hari uburyo buhangano bwo guterwa intanga
utwitira undi bikurura impaka mu bagore bo muri kenya
sinibwira ko cyaba ikintu biri ngombwa ko abantu bajya hariya ngo bakiganire ku mugaragaro ariko birahari kandi birakorwa maze guhura n'abantu bake cyangwa se nkumva bivuga ngo uriya yarabikoze uriya mwana ni uwa runaka ariko yamubyariye umuvandimwe we akenshi bibera hagati mu miryango
mwenye alibeba mtoto ameshabonda na mtoto kwa tumbo umugore watwise iyo nda aba yaramaze guhuza n'umwana mu gihe yari akiri mu nda ku buryo bigoye cyane kuba yamwikuraho akamutanga ni nayo mpamvu twumva imanza nyinshi mu nkiko aho uwemereye gutwitira abandi aba yarasinye amasezerano nyuma y'igihe gito akagirana amakimbirane n'abo yatwikiye n'ubusazi gusa nk'umubyeyi genze ko wubaka isano ikomeye hagati yawe n'umwana akiri mu nda
abaganga gikwayi baburira ko mu gihe isi yinjira mu ikoranabuhanga rishya rigamije gukemura ikibazo cy'ubugumba hakwiye kubaho kwitonda hari impungenge ku byuho bishobora kwifashishwa n'inkozi z'ibibi zigamije ubucuruzi bw'abantu
ni ibyo byose bishobora gukurura icuruzwa ry'abantu abantu bazava mu turere ibi bibujijwe cyane cyangwa yewe n'ahatari amategeko abigenga bimukire ahari bene ayo mategeko ndetse no muri bimwe mu bihugu aho bihenze cyane gukora ubu buryo bwo gutwitira undi kandi ndabizi neza ko mu bihugu nka Thailand bizahenduka ariko iki gihugu cyo gifite amategeko meza abigenga akabitangaho umurongo kandi hari n'inzego zishinzwe kugenzura uko bikorwa ntekereza ko nta kibazo ho gishobora kuhaba urakoze claire mbabazi na hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ukurusha imyaniko agutwara urutaro umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana